murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu karere ka kisoro ho muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadukurikira kuri interineti namwe mujye kuri weshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire iki kiganiro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nanone nongera kwisegura ku bakunzi bacyo cyangwa abandi bashaka kugira icyo bakivugamo ko tutari bubashe kubaha ijambo nk'uko mubimenyereye kubera gukorera mu ngo zacu byatumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangiza ijambo abantu barenze umwe cyangwa bashaka kubaza umutumirwa cyakora urubuga ni urwanyu uwashaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radiyo yanyu aderese ni yayindi ni radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri isanga ifungwa ry'insengero ni imwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda ikiza cya covid cumi n'icyenda ubwo cyakwiraga hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u rwanda rurimo icyo gihe hatanzwe amabwiriza ko abantu badasubira guteranira mu nsengero nk'uko byari bisanzwe cyangwa ngo bagire ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bakoreramo mu minsi mike yakurikiye bamwe mu bayobozi b'insengero bagiye bashakisha uburyo bwo gukomeza kugera ku bo bayoboye ababishoboye bakifashisha ikoranabuhanga mu gutanga ubutumwa ku babakurikiye byahinduye byinshi mu mikorere y'insengero bimwe ku buryo bw'igihe kigufi ariko ibindi bishobora kuzaba iby'igihe kirambye muri iki gihe u rwanda ruragenda rudohora kuri zimwe mu ngamba zikomeye rwari rwafashe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona muri uko kudohora harimo no kwemerera insengero kongera gufungura imiryango nk'uko biherutse kwemerwa n'inama y'abaminisitiri iheruka guterana bizatangira ryari bizakorwa bite hazakurikizwa iki mu buhe buryo ibi bibazo n'ibindi nka byo nibyo byatumye muri isanga y'uyu munsi ibatumiriza pasiteri joel sengoga kugira ngo tubiganireho pasiteri joel sengoga ni umuyobozi mukuru w'insengero za divine destiny ministries mu rwanda ari mu buyobozi bw'ihuriro ry'amatorero y'abavutse ubwa kabiri mu rwanda kandi akaba umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini amatorero na kiliziya gaturika mu rwanda gusa muri iki kiganiro turavugana nk'umukuru w'urusengero rwa divine destiny ministries mu rwanda wagize uruhare mu gusaba ko insengero nazo zifungurwa no gutegura uko byagenda muri iki gihe igihugu gihanganye n'ikiza cya covid cumi n'icyenda pasiteri joel sengoga ikaze mu kiganiro muri isanga reka ntangire nkubaza uko byakugendekeye nk'umushumba w'urusengero wumvise ko ikiza cya covid cumi n'icyenda cyageze mu rwanda ko abo wayoboraga mu nsengero mutazongera guterana kubera ko hahise hafatwa amabwiriza yo gufunga insengero mu rwego rwo kwirinda icyorezo gitangiye habaye inama tuhamagarwa n'inzego tugiramo inama nk'abayobozi ba riki bodi ya riki yasabwe guhura na minisiteri zifite kodinesheni ya kovidi mu nshingano mu by'ukuri igihugu cyo cyari cyatanganye cyatangiye kwitegura mbere y'uko tubona nk'umurwayi wa mbere ariko umurwayi wa mbere abonetse habaye ingamba zihutirwa sobodi ya riti duhura na minisitiri wa sante n'uwa um, cyangwa w'ubuzima na na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na n'umuyobozi wa rgb eh, rwanda governance board cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere batubwira nyine icyo cyorezo banatubwira ah, ingamba igihugu cyafashe kugira ngo twirinde ko yasipedinga n'ukuntu yandura vuba byihuta cyane n'ingamba igihugu cyiteguye gufata batumenyesha yuko mu ngamba zizafatwa ari uguhagarika public gathering ari amashuri ari amakwe ari izindi nama zaba iza leta cyangwa iz'abandi bantu eh, public gathering amahuriro manini niyo yabanje guhagarikwa bino eh, turabimenyeshwa ariko nyine kubera ko byaje kuba gahu ntabwo hari umwanya uhagije wo gutegura kubwira abakirisitu uko bigiye kugenda nangwa abayoboke b'amadini n'amatorero Eh, byabaye ngombwa gukoresha media media houses um, ibitangazamakuru amateleviziyo amaradiyo social media kubera yuko nyine twarabibonaga ko ari imajensi yari ikintu kikiza kandi tugomba guprotekitinga abantu so byabaye ari ibintu bitunguranye Eh, nta nubwo byari byoroshye no kugira ngo wumve sentimenti z'abakirisitu kuko cyaje nk'uko cyaje ku isi hose giteye ubwoba hari ukuntu eh, imvugo yakigaragaza nk'ikintu ki- giteye ubwoba cyane kandi koko eh, birumvikana cyari kije bushya nobody knew what to expect cyane cyane ko bakubwiraga yuko na na- na karagita ya y'icyo cyorezo itaraba well defined abashakashatsi barimo kwiga ibyaba byiza ari ukwirinda
Mm, byaje mm.
bitera izana iyo ngubi izana n'ubwoba ah, mu bantu ariko noneho binasaba inzego zifite uburenganzira ko zifata ibyemezo eh, byihute kugira ngo biramire abaturage Mm, nuko ikiza rero kiba kiraje ubundi abari kumwe mu rusengero baba bameze nk'umuryango byaba kwicarana byaba kuramukanya byaba gusengerana rimwe na rimwe umuntu afashe ku wundi byaba ubundi buryo bwose bw'ubusabane ibyo byose biba bigize bitya birahagaze yego ah, u rwanda ruri mu bihugu byafashe dore rigorasi preventive measures cyangwa niba uburyo bukakaye bwo kwirinda Mm, nkeka ko byaduhaye n'umusaruro kuko byatumye imibare y'abapfa itaba myinshi bituma ah, n'ubwandu butihuta nk'uko byakabaye kandi n'abanyarwanda naturally ni abantu bari compliance ku mategeko imeze yazo zari drastic icyumweru kimwe cyakurikiyeho afitari n'imipaka yarafunzwe ni- ni- ni- n'ibindi bintu byose bira- bira- birahagarara hasigara gusa serivisi ziri itensho nka kujya kwa muganga kujya guhaha nabwo kujya guhaha abantu bahanaga intera eh, mu mihanda ntabwo abantu bagenda kuko biboneye bahahiraga muri karitsiye murimo eh, kugira ngo ugende eh, wasabaga ikibari online bakakwemerera kumuvinga nabwo bagaragaje impamvu zifatika zituma umuntu avamo akajya ahandi so abakirisitu kubera ko n'ubundi ni nabo benegihugu babyuvaga muri wezi nyinshi so isoko yonyine ntabwo yari urusengero ibabwira ibibazo dufite ko ni abaturage b'igihugu ba- babibwirwaga mu bundi buryo n'abandi baturage bose barimo kubibwirwamo Eh, ubwo ndavuga abayoboke b'amatorero n'amadini so ntabwo byatinze ko bumva mm, hakoreshejwe ah, mobile practice cyangwa imizindaro bakagenda babwira abantu muri karitsiye hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane ibiganiro ku maradiyo na televiziyo eh, no kujya gu- gu- gutanga ikiganiro waba gufite pari hakoreshejwe ah, izi- izi- izi- utu- utu- ah, utu- utu- utu- niba batwita utudege tutagira umutoteri bivuga eh, indege zitagira umushoferi ariko ni utudege ni dutoya mm, drone ndabibwira abantu awareness campaign yabaye vuba kandi effective Ah, ubwo nyine bumva nyine ko lockdown yari yatangiye um, abakirisitu bagiye babimenya batangira kumva impamvu ntabwo mpamya ko byabashabuje kumva ntibikuraho iyo ntigi n'ubukene bwo mu mutima ariko bumvaga ari impamvu uh, on, on the whole wabonaga babyakiriye neza
tuve ku bakristo tuze kuri mwebwe abashumba umaze kunsobanurira uko byagenze ukuntu ingamba zafashwe n'uko eh, guhagarika amateraniro byabaye mu rwego rwo kwirinda eh, icyorezo cya virusi ya korona ariko wowe nk'umushumba ubonye ko amateraniro ahagaze utazongera guterana eh, n'abo wari usanzwe uyoboye utazongera kubasengera mu buryo umuntu yegereye undi cyangwa amukozeho uburyo mwajyaga muhura butazongera kubaho wumvise umeze ute muri wowe wabyakiriye ute nk'umushumba
byari biremereye cyane byari biremereye cyane ah, twagombaga gushakisha uburyo bwo kuguma in touch ni- n'umukumbi cyangwa block Ah, kuko byari biremereye urumva eh, banawusingaga bakavuga bati uyu munsi yenda hari abandi babonetseho uburwayi ntuzi niba ari umwe mu bo uyoboye kuko eh, hari confidentiality igendana n'iki cyorezo kugira ngo mu rwego rwo kurwanya stigmatization ntunamenya ngo ninde wumvaga niba ari umuvandimwe niba ari niba ari umuntu mwasenganaga ah, so bya- byaratu- byaraturemereye cyane Ah, ubundi iyo habaye panic nk'iyo ngiyo abantu bakeneye ubutumwa bw'ibyiringiro eh, message of hope udafite wumvaga ahandi zizi ibitayi amaboko asa nkaho aboshye udafite kugera ku bantu ubundi iyo hateye ikiza n'icyo abantu baba bakeneye ihumure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko nyine ahandi bibayataye bumvaga nyine bita ntabwo byari byoroshye nk'umushumba ariko ah, twahise dutekereza uburyo tubayisenga uburyo bwo kugera ku bantu tutari tunafitiye nini zirebye mu buryo bw'ibikoresho ah, dushaka gutangira gukora online services kugira ngo ubutumwa bw'ihumure ariko urabizi ibihugu byacu ntibirageraho buri muntu wese aba afite interineti ah, dutangira kohereza messages kuri whatsapp zo guhumuriza abantu um, noneho no gufata umwanya nibura once a month ugafata ugahamagara ugahamagara abantu umwe ku wundi ugenda uhamagara abantu bahumuriza ese ntabwo icyo kinyobwa cyabagezeho mumeze mute muhumure nta mvura idahita so, ariko byari state of uh, panic and uh, anxiety ariko noneho na a sense of uh, ndabuze ijambo muri kinyarwanda ariko nko kumva umuntu asa nkaho ari uh, uh, ari ari ari limited uh, a sense of insufficiency kumva ko bidahagije abantu umukumbi waterwa ntushobore gutabara
Mm, mm.
byacubaza amababa bimbi mboroshye ku singendera ngo njyenyine ndibwira ko no kubashumba bose ariko byari bameze byari bamezeho ku kumva abantu batewe ariko utabona uko utabara usa nk'ufungiranye eh, mu buryo bwo kuba utabona uko bagezaho iby'ihumure eh, ariko atari uko twumva bidakwiye ariko ari ukumva yuko iyo sense of insufficiency inadequacy kumva umuntu asa ugira aho ugarukira ukaba umuntu nyine ukasanga icyo wakora ari ugusenga ukiringira imana
mugomba kuba byaraninjiye muri gahunda zanyu za buri munsi zigahinduka ku buryo mufata umwanya sinshaka kuvuga ko n'ubundi mbere mutabikoraga ariko bikaba nk'aho amasaha usanga muri nko kuri telefoni mugerageza kugira ngo muzibe icyo cyuho wavugaga cyo kumva ko ugira aho ugarukira
cyane rwose hari mu buryo bubiri nangwa navuga uburyo butatu hari ubwo bwa telefone bwo kurikinga abantu kugira ngo babumurize No- noneho byagize na economic impact aba bamwe mu bakirisitu babaga ari ba nyakabyizi baba- baba hari uko ba- ba- ba- bakoze none imirimo yose iri- kuri tanditi irahagaze Ah, kumva ko hari imiryango gushaka kumenya ko nta miryango yaraye ubusa kose ariyo baguzi kuri vonarebo igwa muri iyo kategore so hari ukubahamagara aho dusoboye ukaboherereza amafaranga kuri telefoni ah, bagahaha um, hari ukubahumuriza twamaraga umwanya munini cyane muri ibyo biganiro aho tubonye amahirwe turasaba nyine itubari pasi kugira ngo ujye kuri radiyo yenda yumvwa na benshi mu- mukomeze guhumuriza ibindi bintu twabimaze mu gusenga ah, tugahamagarana n'abandi basumba tugahuza umutima tukumvikana amasaha yo gusengera abantu no gusengera igihugu no gusengera abaganga barimo gushyira ubuzima bwabo mu kanga bakita kuri abo bose bagaragayeho ubwandu ah, so, i- igihe kinini cyabaga mu gusenga no kuvugisha abantu kugira ngo um, tugerageze gusipedinga iryo humure ah, n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko noneho no kwambaza imana ishobora no kugira aho twebwe tutageze wowe nk'umushumba w'urusengero wari ukenewe cyane muri icyo gihe kubera ibintu byagiye bihinduka ikiza kikimara kuhagera ukaba n'umukuru w'umuryango ufite abantu umuryango wagukunze mu rugo ugushaka ugukeneye washoboye ute gu- gusaranganya uwo mwanya ubwo ntiharimo ababihombeyemo
Eh, umuryango wanjye wambonye navuga ku buryo burenze uko wambonaga kuko lockdown yo yarabyoroheje Mm.
Eh, iyo nabaga ntwawe mu buryo bwa kominikasiyo kuvugana n'abantu amasaha menshi gusohoka na rimwe rimwe na rimwe ngiye gutanga ibiganiro ariko nibura eh, abana banjye ubundi bavaga mu rugo bagiye ku ishuri bakagenda bakava mu rugo saa kumi n'ebyiri n'igice bakagaruka saa kumi n'imwe bananiwe boga ba- ba- ba- barya bakora homework ku bayifite bari baruhuka kugira ngo baze kongera kubyuka kare nabiyo stress niyo yari ihari bari bafite umwanya wose akanya kose twaprofitaga twatangiraga ku manywa mu gitondo ku manywa na nijoro twagiraga umwanya wo gusengana nk'umuryango n'ubwo hari ako kazi kose eh, kubera ko nagakoreraga mu rugo kandi kabaga gafite ibihe hari n'umwanya w'umuryango rwose baranse yabaye nziza Ah, ngira ngo n'umuryango wanjye wishimiye igihe twamaranye Ah, ari abana bari mu rugo nanjye nabaga mpari igihe cyose umugore wanjye ni uko So, ah, kandi eh, bisa nk'aho mbese komplekisi ntabwo yabaye ihambaye mu by'ukuri um, hagati y'umuryango n'abankeneye abankeneye eh, nanagira ngo mubwire yuko hagati muri kovidi aribwo ikigo cy'ishuri ryabo cyiyemeje ku- ku- kugira gahu- gukomereza gahunda mu ngo eh, na- nashoboye no guhomba kurinda so urumva rero ntabwo bigoye ntabwo byangoye cyane komplekisi ntabwo yari byaje Mm, Pasiteri Sengoga turasa nk'aho turimo kuvuga bimwe muri ibyo mu buryo bw'impitagihe kandi koko ni nabyo dore ko ibyo byose byabaye ikiza kigitangira ubu kiracyahari ariko ingamba zo kugikumira ziragenda zidohoka hakurikijwe uko abayobozi babibona wenda ibyo turaza kubigarukaho mu kanya ariko wari uvuze ingaruka cyageze mu rwego rw'ubukungu izo ngaruka ziragaragara mu wo muyoboye ziragaragara ziragaragara wenda si igihe waba anekisitati wo kuvuga uku ibipimo bi- bi- bi- bi- uko ibipimo bihagaze mu gihugu ariko ziri evidenti urumva niba inzego z'ubukerarugendo zarahagaze ibibuga by'indege bidakora ah, n'imipaka yewe na- na impoti z'ibindi naho bagiriye lifting ya some of the opening up ya some of the economic activities I- imipaka n'urujya n'uruza ruracyari limited abantu ntibaza baza ba- abarwayi bose abenshi nka mirongo inani ku ijana by'ababoneka nk'abarwayi bashya mu gihugu ni ababa bavuye muri ibyo bihugu izo rero izo constraints zo ku mipaka zituma eh, nyine na flow kuri flow nk'uko yari imeze mbere itaragaruka zo ingaruka z'ubukungu ziracyahari ah, ibyo bigo byose ariko byari bifite abakozi bahagaze amashuri aba- aba- abi- abarimu ntibakigisha amahoteli abarimu ntibigishaga ibindi bigo byose bitakoraga byahagaze n'ingaruka z'ibyo ngibyo urebye ibintu byakoraga byari ibitaro famasisi n'amasoko acuruza ibiryo ibindi byose rero ubu ntabwo biragaruka muri nomo life nubwo habaye iyo open up ariko urabona bitaragaruka mu buzima nk'ubwo byarimo mbere y'iki gihe byagize n'ingaruka ku bukungu um, no ku matorero ubwabyo urumva iyo abantu badaterana ntibanatura ntabwo turagera yenda abakirisitu bageze ku rwego rwo gukomeza kubigira nk'umuco n'iyo amateraniro atabaye gukomeza gutanga amaturo so churches are very suffered economically as well ubwo ndavuga churches ariko n'andi madini ah, eh, ku buryo hari amwe nzi rwose ahagarika abakozi afatemuka kontakiti kugeza aho churches zongera gukorera kuko nta handi nta yindi source of income turumva ubwo abakozi b'amatorero iyo badakora n'imiryango yabo bigiraho ingaruka So, hari hari hari ibintu bigoye cyane bi- bikakaye mu rwego rw'ubukungu Um, gusa generere ku gihugu uh, economic open up yabaye mu minsi ishize urumva abanyakazi batangiye gukora abantu bose batangiye gukora ba bandi ba- babonaga ibyo barya ari uko bakoze uwo munsi nibura ubu barakora uwo mutwaro wavuyeho ntabwo ugihari ariko ntibivuze yuko urwego rw'ubukungu rutagihungabanye biza- ndibaza ko ari ibintu bizafata igihe kinini cyane kongera kubyubaka Ah, ariko nyine inzego zitarafungurwa nk'amashuri amatorero izo urumva zo zari zifite ibyo bibazo byu- by'ubukungu bwihariye
Mm, nuko rero duse nk'abihuta gato tugere ejo bundi inama y'abaminisitiri ibigize itya itangaje ko eh, insengero zemerewe kongera guterana Eh, ndagira ngo usangize abumva ijwi rya amerika uko icyo kintu mwacyakiriye mumaze kumva ko mwemerewe kongera guterana ibyo bintu mwabyakiriye mute twacyakiriye neza cyane kandi ntibyadutunguye kubera ko byatangijwe n'ibaruwa ah, riki yandikiye minisitiri w'intebe nk'umuhuzabikorwa wa wa national task force cyangwa government task force ku cyorezo cya sida ikaba yuko nk'uko izindi nzego ah, izindi sekitazi z'ubuzima bw'igihugu zafunguriwe natwe bakonsideranye kuzifungurira kugaragaza nyine impamvu n'uburemere bufiteho ariko tunagaragaza yuko natwe kimwe n'abandi baturage dushobora gukomparayinga n'amabwiriza yo kugenderwaho y'inzego z'ubuzima ariko tukongera tugashyira mu mu- mu- birumvikana ntabwo ari nomate itanzwe ni new normal ariko tukumva natwe twayitwaramo nk'uko n'izindi sekitazi z'ubuzima bw'igihugu zagiye zi- zibyitwaramo so habaye rapid response badusubiza vuba vuba cyane Ah, twanditse ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kwa gatanu tariki eshanu z'ukwa cumi bande z'ukwa z'ukwezi kwa gatandatu duhura n'intumwa za guverinoma abaminisitire barimo minisitire w'u- w'u- w'u- minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ah, profeseri taka harimo nyakubahwa minisitiri wa- muri perezidanse gite hakabamo na minisitiri wa sante onarebo daniyeli n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'i- ah, cy'imiyoborere um, eh, RG- rgb tugira inama ah, batusaba yuko twakwiga uburyo ah, twa- twabaha plani dufite y'uburyo bwo kwirinda um, eh, uburyo twiteguye ukuntu twagaragaza preparedness yacu kugira ngo umwanzi atapika muri bumwe bikaba bya- byasuzuma aho twari tugeze nk'igihugu mu mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo So, tu- dutangira ku- ku- ku- kutagira ahantu tu- tu- dusiga icyuho kureba turu ese twatwitegura dute ese ni ibiki umuntu yagira nka checklist niba nakoresha urutonde rw'ibintu twasuzuma ku itorero ryiteguye tugatangira kubishyira in place mbere y'uko badufungurira hanyuma hakazaba ekipe duhuriyemo ah, rwanda interreligious council ah, urwego rwa ah, rusanzwe rubishinzwe ibyo bita command post covid 19 command post ziri decentralized kugeza ku rwego rw'umurenge ni gute twakorana nabo tukigenzura tukabona ko ibyo twishyira ko byaturinda biri in place mbere y'uko dukomorerwa bidufashije it was a hectic exercise gukora mapping yaba insengero ziri hose mu gihugu gushyiraho structures za ah, rwanda intelligence council kugeza ku rwego rw'imirenge um, noneho tukavuga ngo ababikora barahari eh, task zizakorwa zabaye outlined n'ababikora barahari noneho dutangire kwa ku- ku- kuroringa utu uh, open up uh, procedure so ntabwo ari itariki runaka ivuga ngo uyu munsi nibwo insengero zizafungurwa cabinet iratanzwe go ahead eh, ariko subject to inspection Eh, dufitemo uruhare kuri inspection ibanziriza gufungurwa hanyuma irimo amabwiriza yose yo tugomba kwirinda nk'uko n'abandi bantu mu zindi sectors z'ubuzima barimo kwirinda kwambara udupfukamunwa gushyiraho aho gukarabira ah, guhugura um, abakorerabushake bazayobora abandi mu buryo bwo kubyitwaramo um, eh, kudisinfecting aho tugiye gukorera imbere na nyuma y'amateraniro um, you know izo ayo mabwiriza yose y'ingenzi ku- ku- gushyira intebe mu buryo busiga intera ya metero imwe n'igice hagati y'umuntu n'undi ah, kudasangira microphones cyangwa ibitabo dukoresha mu nsengero you know all those precautions tukazirebamo n'ibyo dusiga nothing is left to chance tukabitegura imikensi hagize umuntu umwe wanduye turakingi yakorwa gute z'abateranye umuntu yamenya abo ari bo ibyo byose twabishyize in place Uh, in my hope in my view ndatekereza yuko um, birashoboka ko hari andi mwakozi bari bende n'iki cyumweru ariko in my opinion the best yuzayo inspection zaba zimaze gukora kikopi ya mbere yashobora gutangira nko mu cyumweru gitaha kandi itaha birashoboka ko cyateza iminsi cyane zazaterana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu w'uyu munsi ni pasiteri joel sengoga umuyobozi mukuru w'urusengero divine destiny ministries mu rwanda turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu rwanda nyuma y'aho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya ntimujye kure
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gucika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tukivuga kuri izo ngamba mugenda mufata no kugira ngo murebe ko mwafungura hari ubwitegure buhagije bigomba kuba ari ibintu bigoye gutekereza ko ushobora gusiga umwanya hagati y'intebe n'indi eh, mu rusengero hose ndumva umwanya ushobora kuzaba muke ugereranije n'amabwiriza agomba kubahirizwa ahantu abantu bari bamenyereye guhimbaza no kubyina no guca ikibungo ubu ibyo bintu bizashyirwa mu bikorwa bite ntihariho abazasengera hanze ngira ngo turateganya kugira amariposabite tubabaye guterana cyane no kongera guhurira mu nzu y'imana abantu bakayiramya Mm.
I- i- izo inconvenience tukazihanganira cyane cyane ko abanyarwanda basenga ni nabo bari basanzwe bajya mu maguriro guhaha ni exercise bari bamaze kumenyera muri iyi minsi mikeya aho economic open up yabereye eh, tuva muri lockdown bwa mbere So bamaze gusa nk'ababimenyera that new normal kandi barabizi yuko ah, ni ukubigisha ubundi buryo bwo kugaragariza umuntu ko umukunda mudahoberanye ushobora gufata ku gituza ukunama ukamubwira ko wari umukumbuye kuvuga ntibibujijwe ariko tukababwira gukomeza kwirinda kuko wa mugani ntabwo dushaka ko impengereko zakongera kuba intandaro y'uko igihugu cyasubira muri lockdown turabikorana ubushishozi n'ubwitonzi out of diligence no ku no gukomeza ku ku gusigasira cyo rwose twari tugezeho n'ubwo ubwiyongere bw'ubwandu burimo kugenda buzamuka ariko atirisi urabona hari masitare urabona igihugu gisa nk'aho kibikonteyingi aho bava baraba- haraba hazwi ntabwo turimo kubona sipontinasi kesezi zivutse ahantu hatari ha- hatekwaga Eh, urabona biri konteyini ukuntu ku buryo turumva dukomeje gushyigikira izo ngamba za minisante cyangwa minisiteri y'ubuzima ah, dushobora gukomeza tugasenga indi new normal ariko nibura uwo mudendezo wo kongera gusubira imbere y'imana abantu bakongera bakawugira ubutabura butaburi buri Mm, wari ubaye nk'ubivugaho gato ibijyanye n'ingamba mwemeje z'ibyo mugomba kuzubahiriza ariko ndagira ngo duse n'ababigarukaho ku buryo burambuye ni izihe ngingo zigomba kubahirizwa mbere y'uko insengero zifungura abantu bagatangira kuzigana ikintu cya mbere twemeranyije ni uko nta rusengero rufungura rutabaye inspekitedi we don't want to leave anything to chance
Ba- rutagenzuwe ibyo rero ni ukuba eh, rutagenzuwe akaba iryo tsinda rigenzura rigizwe na na na na komande politime n'inzego n'ubundi adehoc timu zashyizweho zo- zo- zo gukurikirana eh, kurwanya icyorezo cya- cya- cya covid 19 Mm, rero izo hakiyongeraho inzego z'aba- z'abanyamadini ariyo rwanda intelligence council tugakorana iryo genzura na puruvu y'urusengero rwamaze kuzuza ibyo dusabwa ni ibiki rero icya mbere ni uko wagira abayobora abandi babihugurirwa bafasha abandi kubyubahiriza itsinda ry'abakorerabushake abo turabasanganywe ni abasanzwe bakora asharingi minisitiri mu nsengero zacu nino ashazi abadiyakoni abakira baba ya abo rero bagahugurwa kugira ngo babanze bametirize uko bari buyobora abandi icya kabiri ni ugushyiraho ahantu ho gukarabira kuri entrance z'insengero Ah, ugashyiraho amazi meza n'isabune cyangwa se ababishoboye bagakoresha handi sanitizers cyangwa ya za arikore zica utu- utumikorobe ku ntoki Ah, icya gatatu ni uko haba umuntu wandika abaje ah, bamwe barimo gukoresha ikoranabuhanga ah, ku buryo wageneretinga ripoti y'abateranye ku buryo haramutse hagize uwanduye turakingi yakoroha ikindi turimo gutegura ah, ni ukugena abari buze ugena abari buze akaba hari n'ihamagarwa abari buze mu iteraniro iri n'iri kubera ko ntidushaka furadingi y'uko abantu baza bakahuza ah, tukita ya social distancing Ah, ubwo rero abari buze mu iteraniro bamenyekana mbere Ah, aba- aba- abafite ikoranabuhanga rimaze kuba advansi mu nsengero zo mu mujyi barimo gukwiyetinga softwares aho umuntu asayininga apu aho aho bida- aho bidakunze hari nomero yo guhamagara umuntu agahitamo iteraniro ari buzemo ryaba ryuzuye bijyanye na kapasite kubera ko zirimo kubahiriza ah, intera hagati y'umuntu n'undi ya metero imwe niko intebe ziteye Ah, iteraniro ryakuzura ukamubwira uti ibyo byuzuye waza mu rya kabiri Ah, ubwo rero kimwe iyo ngamba ya maximum services hakurikijwe kapasite y'abantu bakwakira kubahiriza ah, intera hagati y'umuntu n'undi ibyo ni byo turimo gukora ikindi ni disinfecting cyangwa gupuriza imiti guhanagura ndetse na za alcohol intebe ziri bwitabweho n'ahandi hantu hari bukorwa nko mu bwiherero n'ahandi hose Ah, ikindi ni ni- ni udupfukamunwa abantu bose baje bategekwa kuza bambaye agapfukamunwa nta muntu udapakambaye hanyuma ah, i- i- iteraniro ryawe mutarya imwe hanyuma mukongera mugahanagura disinfecting aho abandi bagiye kwicara Twa- twiyemeje rero ko ah, i- ayo mabwiriza agomba kubahirizwa ah, ni- ndetse n'igipapuro cyo yanditseho kikaba kimanitse ahantu ha- ha- hari vizibo kugira ngo na buri muntu wese ukeneye kubireba ibyo aribyo byubahirizwa abisoma hanyuma Ah, iyo rero ibyo biri in place ah, bya- byubahirijwe abantu baraza bagaterana ah, bambaye timu igenzurira zikabireba ikabibona ko mwabiteguye igatanga uburenganzira ah, mugatangira guterana tukanasabwa yuko habaho supervision ireba yuko ayo mabwiriza azakomeza kubahirizwa icyiza navuga ah, leta yaduhaye ah, umudendezo wa auto regulation kuba ari twebwe tubyigenera twe twabikontirizinze turabibasubiza babigira ibyabo kuko ari twe twarebye ah, ibyo dushoboye ubu birumvikana ibintu bimwe nka bi- bi- bi- bigira pati bimwe bizaba biri pasitendedi muri iki gihe ntabwo wabakiza ukora ku muntu ntabwo wahaza gukora umugati nawe ukaba ubundi Eh, turimo gushakisha twavuga yuko uburyo bwa self savisi uburyo bwo gutanga amasakaramentu amwe n'ahore kominiyoni aribwo bwakoreshwa Ah, kuba bizaba bibaye suspended Ah, cyangwa se ah, yenda going forward turashobora gusaba yuko twakwiga ubundi buryo byakorwa ariko ubu bizaba bibaye suspended So, um, amateraniro yandi atari asanzwe yo yo azwi nko- nko- nko gupfusha nk'ubukwe ah, biremewe ariko bigakorwa n'abantu bakeya cyane hagashyirwa abantu batarenze mirongo itatu mwapfushije kugira ngo mukore iyo kino savisi cyangwa se wedingi seremone nabwo kandi hakirindwa dayirekiti kontakiti gukoranaho ah, hakubahirizwa aya mabwiriza nk'uko ah, ateganywa nuko bimeze muri make um, ngira ngo nicyo numva nabivugaho birashoboka ko ntaho ndimo kubisoma ndavuga ibyo mazemo iminsi birashoboka ko hari icyo naba nibagiwe ariko nibutse ntacyo uvuga ndumva iby'ingenzi ari ibyo ngibyo mwarimu uvuze ku dupfukamunwa ubwo abantu bazajya baza gusenga bazakomeza bambaye udupfukamunwa mu materaniro kurinda eh, bataha nta kuririmba nta kuririmba bizahaba ariko udupfukamunwa tuzagumaho kuminwa niyo mabwiriza twahawe kandi twumva byakubahiriza
I- ayo mabwiriza nkurikije ubwo bwiteguro umaze kuvuga harimo ibintu umuntu yavuga ko birimo guhindura imiterere y'insengero muri iki gihe ku buryo mm, umuntu yavuga bushobora no kuzahoraho nk'ibyo bintu byo kugira za app kwiyandikisha abantu baje gusenga ntimubona ko na nyuma ya covid hashobora kuzaba impinduka zihoraho mu nsengero mu buryo bujyanye n'ibyabaga muri kovide
yewe hari byinshi tuzasanga ari best practices twanakomeza Mm, urumva nk'ibyo byo kumenya bari buze gusenga ntacyo byari bidutwaye kubimenya mbere umuntu akanategura coding re ibindi bintu ni ibintu byo dutekereza ko bigiye gukomeza kuva muri kovide tutafataga seriyasi ni ni- ni gutanga ubutumwa mu buryo online mu buryo bukoresheje ikoranabuhanga ubu actually ni ni gu- uko tugira amikoro tugiye gu- gu- gukaza ingamba zo kurushaho kubinoza eh, kuba ubutumwa bwakomeza gutangwa ah, n'iyo mwabutanga ku cyumweru mwahuye ariko n'ubwo bwo gukomeza gukoresha ah, tekinoloji bugakomeza ntibuhagarare ko hari n'abo bugeraho batanaje n'uwabitinya akabubona nu- n'undi akabutangiza ifitiye tumva ari inzira nziza abantu bashobora gukomeza Ah, so, no doubt about that bizakomeza kabisa hari ibintu byinshi bizakomeza ah, twatangiye muri kovide ariko tubona ari byiza byazanakomeza nyuma y'iki- y'icyo kigenda ibibangamye nk'udupfukamunwa ko nigira amahirwe kakarangira vuba vuba rwose byaba ari byiza kuko hari umudendezo gatwara eh, guhoberana eh, bitwaye umudendezo ibyo ntabwo tuzabitinyinga kovide yarangiye ariko hari ibyiza mu by'ukuri ubona nk'ibyo bya registration gukoresha ikoranabuhanga bishobora kuzagumana kovide itagira
mutekereza ko bishoboka ko abayoboke banyu bari mu bice byo mu byaro hirya no hino mu gihugu bashobora kuzagira inyota yo kubakurikirana hakoreshejwe iryo koranabuhanga bikaba byavamo gutera imbere mu ikoranabuhanga ryo mu cyaro cyane rwose ngo bisanzwe biri muri gahunda z'igihugu ku- ku- ku- ku- gusakaza ikoranabuhanga mu gihugu hose urebye infrastructure uh, backbone i- i- imaze gukorwa ahubwo wenda ikintu kigoye ni service provide- providers bagihenze izo service ariko habaye uburyo bwa subsidies igihugu kika- yenda kikagira amafaranga kibishoramo cyangwa aba- aba bacuruza izo services bakaba babona bakungukira muri eh, gardening with the best yenda bakabigeza ku baturage bi- bihendutse rwose byaba ikintu cyiza cyane ubu ngubu mu rwanda ngira ngo nta muntu utakigira telefone uri hejuru y'imyaka cumi n'itandatu eh, yenda kujya barangera ku rwego rwa smartphones ariko ikoranabuhanga rimaze kugera ahantu henshi risigaye rikoreshwa mu guhanahana amafaranga eh, urumva rero ni ni- ni- ni improvement ya- ya- y'ubwoko bwa gadget iri mu ntoki zabo na internet availability ibuze ariko n'ubundi ikoranabuhanga ryari rimaze kugera ku baturage benshi cyane no doubt n'ubu kuri za whatsapp messages barazoherezanya kuko bando ya whatsapp iracyahendutse eh, igera henshi n'ubwo eh, eh, abafite smartphones batari benshi ariko uko bikomeza urabona ariyo njyana niba n'ibindi byabageraho n'ubutumwa bwiza buzabageraho muri ubwo buryo abarebwa n'ayo mabwiriza rero abarimo kwitegura o- abashaka gusubira mu nsengero mu minsi ya vuba hamaze kubahirizwa ayo mabwiriza umubare wabo mu rwanda ungana iki
biragoye kumenya umubare specifically ariko by denominations ni benshi cyane ni na mirongo icyenda inarenga ku ijana Eh, as far as I'm aware kugeza ubu ngira ngo abantu bamwe bidekaraye ko batari rede gufungura ni nka Jehovah's Witness nibo numva nzi badekaraye ko bo batari batiteguye igihe cyose icyorezo gihari kuba bafungura imiryango y'abayoboke babo n'insengero z'abayoboke babo Eh, ariko kiliziya gatulika abayisilamu abangilikani amatorero yikubiye muri konseye y'abaprotestanti mu rwanda ubwo ni ukuvuga ababatisita abapresbiteriyeni abadivantiste adeperi abametodiste libre um, you know, ama- amatorero menshi cyane salvation ame yose kuko nabonye mapingi nagize uruhare mu bayiteguye eh, bose biteguye gusubira mu buzima bwo gusenga Um, so eh, ejo hari abarimo kumpamagara ababa- ababahayi you know, rwose nge navuga ntashidikanya yuko kugeza kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana rwose biteguye ku- kuba ba- basubira mu nsengero kongera kujya kuramya imana Mm, ubundi umubare w'abakristo mu rwanda ungana gute bwana pasita sengoga
ngira ngo nshingiye kuri statistics za ah, ibiro by'igihugu by'ibarurishamibare ngira ngo abantu basenga muri izo nsengero zose abakirisitu patikirare ngira ngo bari muri bari- barakabakaba mirongo icyenda na kabiri aho mperukira ubwo hakaza n'andi madini ah, agafatira n'imibare hari n'abadasenga ariko abakirisitu patikirare ubwo ni ukuvuga denomination zizemera kristo nka kiliziya ah, abangilikani abaporoso bandi bose abarokore ah, kugira ngo aho mperukira turakabakaba na mirongo icyenda na kabiri ku ijana
Eh, ariko nta mubare eh, nyirizina uzwi wenda ngo tuvuge ngo ni miliyoni imwe cyangwa ibihumbi magana angahe oya oya naba- na- byansaba kubanza kubireba nta precision nabivugana Mm, reka dusubire rero ku ku ifungurwa ry'insengero ariko noneho tu- tuse nk'abavuga nk'aho iki kiza cya covid cumi n'icyenda kivuye mu nzira kigiye kandi n'ibyo twifuza wowe nk'umupasiteri nk'umushumba kigusigiye irihe somo kikigira amasomo menshi cyane first of all rimwe riri spiritual kumva yuko ah, nk'uko dutunguwe n'iki cyorezo niko no kugaruka k'umwami wacu kuzaza So binyongereye imbaraga zo kubwiriza ubutumwa kumva ko nta muntu ukwiye gutungurwa n'ibyabo Mm.
cyane cyane ibifite internal significance kumva ko ah, uku korona yadutse ikaza idutunguye itunguye isi yose ndetse no kugaruka k'umwami wacu yesu kirisito kuzaza ah, na- na- na- biramba rero ishyaka ryo gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane baki- bakizwe bicarane ibyiringiro by'ubugingo buhoraho iteka icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko mu gihe turi aha nanone hari byinshi byadutungura ah, ikintu kimwe cyandemereye cyane ni ukumva nareye ingo cyangwa nahagarika nafateninga kontara z'aba- z'abapasitori kubera ko nafite ibyo mbahemba Eh, n'itorero ubwo rero ndimo gutekereza uburyo habaho uburyo bwo kugira uburyo bwo kwizigamira um, butuma abashumba bagira um, mu gihe bakiri muri uyu murimo w'imana bagira ahandi bakura ibibabeshaho yaba ari uku- guhinga bakagira agasambu bakahinga bakaba bagurisha imyaka bakagira akandi gapande kabazigama kadakomoka ku mutarara uva mu maturo Eh, nabibonyemo ikintu cy'isomo nize Eh, ndetse nkanatekereza ko n'abantu babi ku rwego rwa amburera hakaba uburyo bwo gusezinga no kuzigama ah, twafasha abashumba haramutse habaye kwa n'ibiza by'ubundi bwoko kuko birababaza kubona umusumba yasonza akabura ibyo agaburira abana be. Ah, kubera yuko guterana bitashoboye kubaho Ah, icyo ni ikindi nize mu buryo busanzwe buri ekonomiko bw'imibereho ah, i- i- i- nigiye muri iyi kovide ikindi ni gushakisha inzira z'ivugabutumwa hadakoreshejwe fiziko imiyoboro kureverejinga ikoranabuhanga umuntu agashyiraho uburyo bw'uko abantu bakomeza kumva ubutumwa bwiza bubahumuriza bw'ibyiringiro n'iyo yaba adashoboye kubageraho mu buryo buri fiziko So, ni- ni ibyo ibyo bintu bitatu byinshi ni byinshi ariko ah, i- ibyo ni bitatu by'ingenzi numva ah, nk'amasomo nsigaraje inyuma y'icyorezo cya kovide dushobora no kuzavanamwo porogaramu goyingi fowadi nyuma y'uko iki gihe cy'iki cyorezo kirangiye aho ni ku giti cyawe ariko ntekereza ko no ku rwego rw'amatorero cyangwa se insengero ubwazo eh, n'ubundi mwari musanzwe munafatanya niyo mpamvu mugira amahuriro nk'ayo ngayo cyangwa se ibintu mufatanyiriza hamwe ariko gufatanya kurwanya ikiza cya covid cumi n'icyenda bigomba kuba byarongeye gusa n'ibishimangira eh, gufatanya kw'amatorero kuruta kuba habaho amatorero atavuga rumwe n'andi nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yashize
Eh, iyo abantu bahuje umwanzi Mm.
bahuza imbaraga iyo abantu bahuza umwanzi batangiye umwanzi bahuza imbaraga rwose tuvuze ni ukuri twegeranye birenze ikindi gihe ah, cyane cyane ko hari na ko zituma twegerana dipentezi zacu ziri dokirino tuzifata iruhande kubera ko twari dufite komoni eneme twaregeranye cyane i hope we can continue gushakisha ibindi bitwegeranya kurusha ibidutanya nyuma y'icyorezo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu w'uyu munsi ni pasiteri joel sengoga umuyobozi mukuru w'urusengero divine destiny ministries mu rwanda turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu rwanda nyuma y'aho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya ntimujye kure
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshannya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro niba hari ubutumwa mufitiye abayoboke banyu abo bose bitegura kubagana mu gihe insengero zizaba zifunguye imiryango ubutumwa mubabwira ubutumwa mubagezaho uyu munsi ni ubuhe
ubutumwa mbafite ni ukubabwira ngo aya mahirwe tubonye tuyakoreshe neza twe gukorera ijisho twirinde nk'abazi icyo twirinda ariko kuruta ibindi twirinda icyadusubiza ah, muri lockdown again abantu bakomeze kwitwararika bihanganire new normal ah, cyangwa bamenyere ah, ibyo ibi- uburyo butari busanzwe ari ubwo twari tumenyereye ah, twihangana kuko mu kurwanya tuzagitsinda kandi nitugitsinda tuzongera tugire umudendezo wacu ubusa buruta buri buri aho kugira ngo tugume tudaterana reka duterane twirinda kugira ngo dushobore gutsinda iki cyorezo kitubujije umudendezo wo kuramya imana Ah, abitegura kuza gusenga icya mbere bazirikane kubimenyesha ah, ah, ubuyobozi bw'amatorero yabo ko bari buze kugira ngo birinde uruvunganzoka kandi butemewe rushobora gutera uko guhana- guhanahana ubwandu haramutse hari ubufite kuza bambaye udupfukamunwa kubahiriza gukaraba no kwirinda n'ubwo bakumburanye kuza ubwuzu ko bwabatera guhoberana kandi tukiri muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo baze ibisigaye tuzakomeza kubibabwira igihe cyose baje tuzakomeza kubakangurira bihanganire inconvenience zibitera cyangwa kubangamirwa eh, kuzaba kuguhari nibwo buryo bwo kukirinda tuzagira ngo tugitsinde umudendezo wabo umudendezo wabo w'ubutegetsi pasiteri joel sengoga umuyobozi mukuru w'insengero za divine destiny ministries mu rwanda uyobora kandi ihuriro ry'amatorero y'abavutse ubwa kabiri mu rwanda ukaba n'umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini amatorero na kiliziya gatolika mu rwanda ariko muri iki kiganiro twavuganaga nk'umukuru w'urusengero rwa divine destiny ministries mu rwanda uwakoze cyane kwitabira iki kiganiro hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane Geoffrey mwakoze kuduhaye amahirwe n'uwo mwanya wo kuvugana namwe ku ijwi ku ijwi rya amerika inshuti muduteze amatwi ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi ni ahangaha gihagarariye ndashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere reka nshimire na fatu alimas karara wamfashije kwegeranya amajwi muri iki kiganiro yemwumvaga ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda njyewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Now they see this African fruit. Yeah, man. Ujeku, Marshal. Chepole. Marshal Ujeku, we. Nikoye. Mwinu wa pire show. Kongole. Ebi umami kongole. Pasta P. Kongoze. Ebi umami kongoze. Marishale. Kongole. Ebi umami kongole. Jeripoli. Kongole. Ebi umami kongole. Umbaka. Kongole. soda cyangwa depite neri nankaba minisitiri cyangwa perezida nimuhingire umbaga imuherere umbaga imuyumvirire umbaga imusharurire umbaga imubikire umbaga akisime gwenene mama wanangulire yenda ijaye ukumubiri nyama nicepone nimureke ibikorwa byivugire abazana imico ya hano mbisasire yo nimubona umunyarwanda haba ni plus 250 kanda ndarapa mu kinyarwanda yo nirwo rurimi gakondo muranzi inyendo y'igikondo sometime ukamana ku nkombo nkombo nkombo mwarwerire kisimiro kubabona yo koko koko mwese uko muri mbasima bwenene murakoze izi njyana gakondo ndirimba n'izi mbyino si iwacu duceza twe turashaka zigere kure cyane ibendera ry'u rwanda rizamuka rwose mama wanangurire yenda ijyayo ku mubiri nyama ebyuma bikomere shambare nari n'amava ebyuma bikomere mwira wanjye n'urubi ebyuma bikomere shambare nari n'amava ebyuma bikomere mwira wanjye n'urubi ebyuma bikomere ebyuma bikomere
washington ijwi ry'amerika
Yeah, yeah. All your boss. I get the rain of a baby, baby. I just black African boy, boy. Yeah, yeah, baby, baby, baby.
T-O-N.
Tuli come here, si manyoko, yeah. Ntunuli la ntunuli dance. Wogana kunonya jiwa kukumia. Ataleta na vyan kutumia. Kume that busy body buy you a chance. Embalasi yanji boga mu rice. Abata sobola kuzina batu weka fast. Baleke bagove, eh, eh. Gogwenes is it. You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause it's over, body. You're the only one I give my body, body. Yeah, yeah, yeah. Gogwenes is it. You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause it's over, body. You're the only one I give my body, body. Yeah, yeah, yeah. See the Bible, all I see the mouse, it over, baby, body, probably the world. Yeah. See Colati, all I see Colati, all I baby, when Bella, see Pulubiaco. Was look, same, see, was look, same, see, was single, go on the river car. Oh, by the war, bit over. Oh, by the war, slower. Well, you will be unpackaging, yeah. Pull a one big worry. Oh, cause you more big finger. omwami nga nkulinga jejejabebe gogwenesize You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause it's over, body. You're the only one I give my body, body.